radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga ijwi ry'amerika ni kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda fm ijana na kane n'ibice bitatu murisanga nk'uko bisanzwe ku wa gatandatu musangira amakuru yanyu n'ibyiyumviro byanyu n'abandi bakunzi ba radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika mwiriwe neza se muri kumwe na thomas kamirindi maze rero tudatinze mureke duhite duhamagara dimitiri dimitiri
namu uraho urakomeye yego ndahanga ndakomeye ndashima uwiteka aho muri tanzania mwifashe mute
aha muri tanzania turatekereje imhoraho yeee
egome nuko amakuru yawe rero yahas- yasangire n'abandi
amakuru yanjye ndashima cyane kuba ubwa mbere bwo ndashima ubwa mbere bwo kuba nkihumeka ubugira kabiri bwo ndashimira radiyo ijwi rya amerika Mm.
itwita- itwitaho cyane kandi yabaye iduha akanya natwe tukaganira na- n'abacu bari kure yego
ego mu bisanzwe gusa jya abantu bose banyumva abo babanzi bose gusa aho bari hose ntibirambiye aba aba- abari mu burundi abari ngaha muri tanzania cyangwa ha bari kure mu mu za amerika australia n'ahandi n'ahandi hose Mm.
Eh, ntibagiwe n'izindi mpunzi ziri mu rwanda muri congo mu buganda mu- no mu za marawi hose dimitiri muzataha ryari se
twebwe gutaha nta uza- gutaha nta muntu yanga gutaha iwabo gusa kimwe niyo byaba bihindutse hariya ba- bakubahiriza amasezerano yarusha ni bakubahiriza amasezerano yarusha Mhm.
n'ibwirizwa shingiro ry'igihugu nta kabuza umuntu azosubira iwabo ko n'ubwa mbere twarahunze turahunguka nawe twongeye kandi guhunga
wahunze kabiri ubu ngubu mu buzima bwawe yego meshe yuko kuva mvuka iri ubwa mbere bampunganye ndi umwana muto cyane ngira ngo na- nari mfite nk'umwaka umwe n'amezi ndaza kuva muri tanzania ngira ngo nkwishyura imyaka mirongo ibiri
wongera Ama- guhunga tu- yego Ma- yego Eh, hama two- twongera gu- twahungutse kiriya kiya gihe cyari cy'ibihumbi bibiri igihumbi bibiri na cumi na kabiri ko mu Mm.
burundi nari nari ko nkwiza imyaka ibiri noneho Eh, hacengeramo izindi ngorane umuntu ariko aravuga ati "Eh, dore maze ndicare mu gihugu cyanjye ndakibone ndakinezererwe mugabo si uko byabaye twongeye kandi gusubira mu buhungi ariko gusa turizera cyane ko hazogera igihe ibintu bizahinduka none se abanyapolitiki banyu b'u burundi wababwira iki ubwo ngubwo
icyo nababwira gusa nibaganire bareke gushyira inda imbere ko n'uriya mugabo ariko ubutegetsi uvuga ngo nawe nyine ngo ni uko ngo yankabarundi yego me tugiye kuraba arankabarundi ko yarenze ku masezerano n'ibwirizwa shingabire byatumye turonka turonka kariya gahenge twari dufise ariko n'abo bandi nabo nyine baraba imigambi bariko barategura ntibazoze bamere nk'uwo mugabo cyangwa bamere nka bariya bo muri kahise hariya twama twumva Mm. dimitiri urakoze Yego. ego me namwe muragize neza cyane ndashimira ndabashimiye cyane ku isi rya amerika ye ijwi ry'amerika jean claude nimubona nawe ari kuri telefone jean claude we uraho urakomeye
naho ndakomeye cyane aho ngaho imahama mwifashe mute
ahamahama tumeze neza kweri ntacyo tubaye turashima uwiteka Eh,
Eh, komeza rero ubwira abandi amakuru yanyu
amakuru nyine twe ngaha ahantu isawa kweri mugabo kweri ibintu nyine byo mu rundi gusa byatugoye nyine dushaka kwitahira mugabo nyine babanze bumvikane nyine muko dutaha nyine bumvikane baje mu biganiro natwe duheze turonke ukuntu nyine tuva mu buhungiro dutahe mu ngo zacu Mm.
Eh.
wowe wahunze ryari
Ah, je navuye mu burundi mu kwa kane
umwaka ushize cyangwa uyu mwaka Eh, uyu mwaka ushize umwaka n'amezi atatu ngira ndabimare
none se ubwo ngubwo abapoli- abanyapolitiki nyine usibye kubabwira gusa ngo baganire kuko kuganira abantu bahora bavugana ariko sinzi ukuntu nabivuga Ba- gira icyo ubabwira gitomoye
abanyepolitike b'uburundi bagira uko nababwira ni uko bojyamo nyine bakumvikana bakareka ibintu by'ubuzima ifite mu mutwe bakumvikana nyine ubwabo bobo kugira abandi nabo bari hanze y'igihugu bahunze babone gutahuka bajye mu byabo icyo nicyo nababwira icyo nicyo rero nababwira biyumvire kweri n'abandi n'abantu bahunze nabo babayeho nabi biyumvire nyine bemere base ku butegetsi cyane barawukunda babigira kweri natwe turarushe
jean claude ndagushimiye
ndashimiye ndabashimiye nanjye n'ijwi rya amerika naryo nyine duha umwanya tukavuga murakoze cyane ye ijwi rya amerika murisanga ernest nawe yarategereje kuri telefone ernest uraho neza
muraho murakomeye amakuru yawe
turashima imana ye nawe rero tanga amakuru yawe nyine uyasangire n'abandi
ngenda akomoza kuri icyo uwo mugenzi wacu uri mahama akomojeho ye mbona petero nkuru nziza yakabonye yuko abari mu buhungiro nawe ari abana b'igihugu cye kandi bagatanze umusanzu mu kubaka igihugu cyaho kuko iyo abantu bahunga ntabwo igihugu cyiza gitera imbere ntabwo nta development iboneka ahubwo bahera mu mwiryane n'amacakubiri aba barangwamo numva rero yakicaye agatekereza kuri abo bari mu buhungiro akareka kubatera umugongo kuko n'abarabacungereye agomba kubarebera akabaha uburenganzira bwabo akabafasha naho kubatera umugongo ntabwo byakabaye ari byiza
ese ko numva utuntu tumeze nk'udushwi tw'inkoko ni udukoko cyangwa ni utunyoni muri telefone yawe
ni inkoko eee urorora eee ufite inkoko zingahe
nka cumi n'eshanu
nuko nuko wari watangira kuzibyaza umusaruro se n'amafaranga
eee amafaranga agenda aboneka nk'ubu hari amasake umuntu aba agomba kugurisha kugira ngo abone amafaranga yo kwikenura no gukemura ibindi bibazo isake uyigurisha amafaranga angahe
nka bitandatu by'amanyarwanda navuye mu rwanda mu bihumbi bibiri na gatanu bitaragera aho ngaho
ibiciro byaruriye byaruriye nuko akandi kabazo akandi kabazo wari urimo ubwira perezida petero nkuru nziza w'uburundi nawe witwa ernest nkuru nziza hari icyo mupfana
oya ntacyo ahubwo ni umuturanyi turaturanye kuko ndi mu ntara y'amajyepfo ahahoze ari butare nawe iwabo ni ingozi urumva turaturanye ni umugenzi aho ngaho iwanyu muri butare ahahoze ari butare ni ahahoze hari komine yitwaga ngo iki
yahoze yitwa komine muganza yewe muraturanye koko
turaturanye kandi ngo abaturanyi babyara abana basa
niko bimeze yeee ernest urakoze
namwe murakoze cyane kuba muduha umwanya tugatanga ibitekerezo byacu yeee ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare juvenal juvenal wiriwe neza
mwiriwe amakuru yawe
ukuri turashima yeee yesi hangira amakuru yawe rero n'abandi
ko nagomba gushyikiriza ibijyanye n'ibiganiro bibera mu burundi kuko ndi mu rundi ibiganiro bibera mu burundi n'ibibera hanze y'igihugu yeee
hanini umuntu aba azi kuraba ibibera hagati mu gihugu akumviriza ibihavugirwa bihambaye kuko abenegihugu barazi icyo bashaka yego
usanga havugamo ibijyanye n'amahoro umutekano iterambere gutyo ariko ibibera hanze y'igihugu ni byiza ariko tugasaba ko bitopangura mugabo tugasaba yuko ababa barakoze nk'ibyaha bofatwa nicyo kimwe no mu burundi bagafatwa bakabanza kuko habugoye nibo hano usanga babasubiza ingorane igihugu mu ngorane ikindi nacyo twobwira nk'abo hariho nk'abantu bavuga bati batabonetse ntagashoboka ubwe aba nibo usanga ari bo bayazana kavuga nk'ejo itariki imwe y'ukwezi kw'indwi twibuka umunsi wo kwikukira umuntu arabye abantu bitabye uwari kubikurikirana akabiraba yaca abona ukuri aho kuri rero rero nkabwira ni twubwira uwo ari we wese ko ubu abarundi bu- buno munsi si abarundi ba kera yego tugasaba rero mu byo bakora byose wokwiyumvira yuko ibihe byagiye birahindagurika umuntu uko yiyumvira uno munsi atari ko yiyumvira kera hanyuma kuko hazogera igihe basange icyo barundira icyo bariko bara- barakiza juvenal urakoze
murakoze namwe turabashimiye diyodone nawe arategereje kuri telefone diyodone wiriwe
mwiriwe mwiriwe amakuru yawe diyodone
neza ni uko yasangire n'abandi rero
eee nashaka kwisoreza inshuti zanjye n'abavandimwe
ni uburenganzira bwawe bikore
eee Ye, katuza tuza abanyeshuri bose bandika izina rya diyodone mhm,
n'abo twigana hano imwurire bayise mm, felicien
mhm.
jimmy n'abandi mbe- bo- n'abandi bose twiganye mfite murana mukuru wanjye uri hano i kigali Mm.
namwe mwese ndabashimira kuba mwampaye ibyi kugira umunsi mwiza mwakoze Ye, urakoze cyane diyodone nawe umunsi mwiza
aho namwe mwakoze ijwi rya amerika nsengayire emi nawe turi kumwe nsengayire uraho urakomeye
ndaho ndashima imana nuko nawe rero tanga amakuru yawe
njye ndi i kigali mu rwanda amakuru yanjye impamvu nashatse ko nabavugisha nagira ngo mbashimire nshimire radiyo ijwi rya amerika sinzi nta mwanyemerera Ye, i- i- ni umu- ni umu- ni uburenganzira bwawe
Eh, ndashima ijwi rya amerika nifuje ejo ejo nari na- na- natumye uwo twari twavuganye azadusabire abayobozi barongoye iyi radiyo Mm, ko bazadembera ka mirindi rwose bakamuha akantu k'ishimwe ry'uko rwose yaradufashije cyane muri muri kiriya gihe cy'isabukuru niramuka ibaye bazamuduhere agashimwe rwose none se iyo sabukuru bampa agashimwe gute kandi njye mpamaze imya- ntabwo mpamaze iyo myaka yose makumyabiri njye mpamaze igihe gitoya
nyine impamvu ahuziye ahuziye rwose waradufashije uko wadufashije twabonye ukwiye agashimwe ejo twaratumye n'uyu munsi nabwo turongeye turabivuze baza- bazareba ukuntu babigenza muri uriya munsi mukuru ye nsengayire ndagushimiye ubwo sinzi niba ubu- ubu- ubutumwa nanjye ndabubashyikiriza ibindi nibo bagomba kubikora ubwo ngubwo baga- bakareba ibyifuzo by'abanywanyi b'ijwi rya amerika nimba ba- babiha agaciro Ibo nibo bazabireba urakoze
murakoze cyane mugire ibihe byiza turabakurikiye mu rwanda ye ijwi rya amerika noneho duhamagare kabwana kabwana uraho urakomeye
urahura tomasi kamirindi yego yego amakuru yawe se
amakuru ni meza Mm.
yego ye komeza rero usangire n'abandi amakuru yawe n'ibyiyumviro byawe Eh, ngira nashaka kuvuga ku cyerekeye iri agati k'akazina muntu Mhm.
agati k'akazina muntu Eh,
agati k'akazina muntu ku by'ukuri karahungabana cyane hano mu gihugu cy'u Burundi eh, ugiye kuraba kandi ga- abagahungabanya ni abantu ga- bari bajejwe ga nyine kubakingira mhm.
Uka- ukaza kureba nk'iriya komini ya mugamba ugiye kureba na- na- ni abapolisi ga ni abasirikare nibo ba- bari kuba- bahungabanya aka gateka ariko ukaza wumva ngo mu busuwisi ngo ngo nta gateka ka- kazina muntu kariko karahungabana Mhm.
ukumva bamwe babakura mu gasho hari abamaze bari bamaze gu- gucirwa urubanza ugasanga bakuye ngo we bana ngo babajanye ngango hariya ngo mu- ngo ku- ngo kubabaza mu iperereza nk'ibyo urumva ko ari ibintu by'akamaramasa
abantu barangije gucibwa imanza sentare zirangije akazi hanyuma bakongera bakabajyana kubabaza muri Eka, razenya byarabaye eh, oui, byarabaye ga- mu- muri muramvya mu gasho k'imuramvya barabakura baramutwara ubu kugeza izi saha ntawe uzirengero rye
byabaye ryari ibyo ngibyo uvuga ivyo byabaye muri iyi minsi nyene Eh, muri iyi minsi ariko ntabwo bisobanutse ni kuwa ni ejo kuwa gatanu hashize ni kuwa kabiri hashize ni ryari ni ni ni kwa ni kwa gatanu nyine kuwa gatanu ejo hashize bushya ari kuwa gatandatu uyu munsi niho kuwa gatandatu
eh bushya ari kuwa gatanu ku- ku- kuri independence niho byabaye Eh, kandi ukareba n'ukuntu bagenda bafata abantu ariko nanone ukajya kuraba n'igihugu ndabona umenga ntabwo gikunda n'abanyagihugu bacyo kubwiye cyakunda abanyagihugu bacyo bari guhagarika bano basirikare n'abapolisi bariko ba- ba- bahonyaga kano gati k'akazi na muntu ayo kazi bumva ngo barabashimiye rwose ngo ba- ngo bajyanye hanze bugarura umutekano kandi n'amaba- n'amabi bariko barakora yewe kabwana ndagushimiye murakoze ye duhamagare noneho Charles Charles we urahura akomeye
bukebuke by'ubu nyene iyo radiyo ndumva isa n'ivuga cyane wayigabanya
ni ukuri ahubwo nayizimije gose ye nuko rero karori we uratangaza iki
Mo, eh, nagira ne- ne- mbanze nipfurize abarundi bose umunsi mukuru wo kwikukira ku burundi Mm,
hanyuma eh, jewe eh, kwikukira ku burundi eh, ndabifata nka gatatu mu mu migwi itatu mhm.
uno munsi tuvuze kwikukira ego dakoro je ndi- nda- ndemera nk'umurundi ko twikuye kw'abazungu Mhm.
uno munsi n'abarundi twebwe ubwacu dushobora kuzitegekaniza ibintu byacu naho tubitunganye ubutariko Mhm.
bo hanyuma ku byerekeye rero ibi bintu by'ubushimwe Mm,
yewe mbonye igihugu cyacu aho kigeze mugabo ngira ngo ni kuri jewe sinzi ko ari kuri bose mhm.
ndashobora kwibaza nti none nka chef d'etat major kumuha imiliyoni zibiri hariho abantu barwaye kwashi hariho abantu barara ubusa hariho abantu bavundiye mu bitaro hariho abantu batararonka amanye- a- amatara bagicana itadoba hariho abantu baki- bakirya rimwe ku munsi nariyumviriye nti eh, by'ukuri ivyo bintu vyari bikwiye uriko uribaza nk'umurundi akunda abandi chef d'etat major w'igisirikare bamuhaye miliyoni ebyiri
jewe ivyo bintu ah, naravyumvise mu makuru umengo barabivutse babivuze ku ku maradiyo
yego n'ubushimwe n'ubushimwe babahaye kuko barako- ngo barakoze neza ngo barakoze neza yego na kamberope babahaye tuvuge gutyo ariko wabyumvise ku iradiyo
umengo nuko nyene navyumvise naba ntihenze je narumvise umengo bararose miliyoni zibiri kandi nuko nyene ku radiyo Burundi barabivuze umengo he umukuru w'igihugu niwe wayabahaye
yego n'ikidari n'ikidari hambavu mbere n'ikidari yego Eh, niko se hanyuma rero yego
eh, yego ntaco mbaza niko wowe ufite imyaka ingahe karo
Eh, je ndakuze ndakuze ndakuze ndafise mirongo ine
ni ukuvuga kwikukira kw'igihugu byagutanzeho imyaka icumi n'ine gutyo
ndavyibaza ndavyibaza ngira vyoba vyagenze uko n- urumva ntavyo nabonye mugabo eh, eh, ijwi rya rwa gasore mpora ndaryumva none se karo wowe kwikukira ku giti cyawe wowe wowe nk'umuntu ubona bikumariye iki
jewe uno munsi isaha nicayemwo Eh, ki- nuko ntabibonye ndavyumva kandi ne- nkavyumva kumwe na aba- abasogokuru babapfyiga ibikoni n'ibi bagatanga amagi n'amata n'ibiki byose bakabiha abazungu mm, uno munsi u- ukaba wifitiye agakakao ukayanywa canke agakoko kawe kagata ukaye- ukayaha umwana akaya- akayafungura mm, ico ndagikenguruka yuko uh, ivyo abarundi ari twe dusigaye tuvyigirira mugabo ibikurikira kubi- ku- ku byo twategerezwa kuzokubamwo mhm, kuva tukikukira kubwo siko siko byagenze muri iyo myaka mirongo itanu na mm,
ubu iyo tuza kugendera uko byari byatanguye mu ntango ubu tu- tuba twarevuriwe tuba tumeze ngira ngo nka amerika mugabo sinzi ko ari kudakunda uburundi sinzi ko ko ari kudakunda igihugu sinzi ko hari abatuvyi benshi sinzi ibyo ari byo sindabimenya murazoturondera abahinga batubi- babitubwire neza ngira ngo yewe ibyo byabaye ikibazo kubona afurika yarabonye kwikukira ikaba imaze imyaka mirongo itanu mirongo itandatu ariko idatera imbere ku buryo bugaragara usibye ko muri iyi myaka bigenda bihinduka bakavuga yuko afurika ifite umuvuduko wo gutera imbere urusha indi migabane ariko ubundi afurika yamaze imyaka mirongo itanu idatera imbere ntawe uzi impamvu nimba atari ugukunda igi- igi- igihugu wa mugani nk'uko babivugaga Abaha- aba- abahanga nabo byarabayobeye
Ba- abahanga rero byarabayobeye rero gishobora gukorwa uti n'igiki yego
iki genda kivuga ku ku- ku- ku- ku byumira muri sindaba afurika yose Mm, je novuga nti reka rero abarundi dukenyereze igume mhm.
dukunde ubwa mbere igihugu cyacu n'abakibamo kuva ku muto gushika ku mukuru habe ikintu cyo kubahana tugire icyo dutinya muzorabe yuko igihugu jewe ninagenda kurima gatatu kane gatanu uwundi akagenda mu biro akandikisha imashini kane gatanu ati jewe mvuye kurima nkagenda kumuraba mu biro akanyakira tu- nkamubwira ingorane mfise akagaruka akaza ku- kuzimfasha igihugu kirashobora gutera imbere eee
mugabo bitagenze uko jewe ndose nkunda umuryango wanje n'abanje gusa wewe Tomasi Kamibindi utarose nuko nyene ndagushira hirya birakuraba ibyo rero abarundi tu- tujye hamwe dukundane dufatane mu nda tumenye ko twese turi bamwe turi bene burundi ata Ah.
hantu na hamwe tuzokerana yego hanyuma Tomasi Kamibindi wumvise abarundi kumengo benshi bararushe kubera ibi bintu vy- vy- vy- byinshi bivugwa mu burundi yego bahora babivuga
Eh, oya ni benshi barabivuga kandi koko eh, ntibabeshya
karori Jewe ndiko we ndabipfuriza kweri yego Jewe ndiko ndabipfuriza kweri bashyire umutima bagume bakomeza igisabisho cyane cyane ye karo urakoze
mugire amahoro bwana Thomas ye bimenya imana nawe arategereje kuri telefone bimenya imana uraho urakomeye
yego ndakomeye kamirindi nuko amakuru yawe rero
amakuru yanjye ni impore vurema turashima uwiteka mu gisagara cya bujumbura nagira nshikirize kano kajambo k'iwanje nako
Mm, hariho amakuru amaze iminsi atambuka ngaha mu burundi twumva ngo hariho amafaranga ngo y'ibingorongoro bino bya mirongo itanu itanu sinzi ko maze gukandagira mu burundi ngo bibone ba- baheruka gusohora mhm.
ngo barabikora ngo komande ngo bakabijabukana hanze y'igihugu cy'u Burundi ngo bayatwara ari menshi urumva aho ngaho ni kwambura ubutunzi igihugu mwari kudushikira imbere mukatubariza mugahamagara nk'umu- nk'umutegetsi mu Burundi mukamubaza ngaha twese tukumva bagatanga umuco Mm. niko se bimenya ima I- i- i- Eh, ayo- ayo ma- ayo mahera bayajyana mu nimba uvuga ko bayajabukana bakayajyana mu mahanga ku ifaranga ry'uburundi numva ridashobora gukora mu bindi bihugu haba muri congo haba mu rwanda haba muri tanzania muturanye na zambia ifaranga ryanyu ntabwo ryahakora kereka hari ku mipaka ubwo se baba bayajyana kubera iki
urumva ibyo bingorongoro ngo hariho ngo ibyo batu- urumva barabitu- barabi- barabitwara ari byinshi nk'ibiro nk'amajana atanu urumva babitwaye ari byinshi bagenda kubikoramo ngo ibindi bintu ngo by'imigufu ngo bambara mu mazosi twebwe ntabyo tuzi neza mugabo bari bakwiye kuza bakaduha umuco bakaja ku iradiyo twese abarundi tukamenya ukuri eee
Eh, ndibwira ko babyumva natwe tuzagerageza tubashake
muraba urakoze murakoze mugire ibihe byiza ye noneho duhamagare niyitanga niyitanga bite byawe
ni buke buke ndashima aba abanywanyi b'ijwi ry'amerika mwasangira iki cyawe
yewe ikibazo nari mfise nagomba kubabarira ni ni nk'ingorane mugabo ntibijyanye n'icyo kiganiro mugano babwira ibyo mbona ye ni uburenganzira bwawe rwose
yewe icyo mbona ni ibintu byanshikiye kandi natabaza yuko nk'aba- nk'abari muri sinarede bogira icyo bamfashije kuko jenda amerewe nabi
umerewe nabi gute
yewe nari umunyeshuri niga kuri kaminuza hama rero haba umuntu arantwara anjana mu gihugu ca kenya Mhm.
amaze kunjanayo rero twarahavuye ambwira ko yambarira kanjanye hanze mugabo turagira ingorane baca baradufata twari bane Mhm.
tumaze kuba turi bane rero batatu twari kumwe sinzi iyo bagerereje jewe narahavuye ndaronka uwunkura muri muri kenya aranzana ansubiza mu rwanda Mhm.
hama jewe maze kugera mu rwanda kubera nari ntanguye kubona iyo mva nta- kuko mu rwanda ho nari ndahazi buke buke Eh,
naciye ndonka umuntu njyana muri tanzania ubu niyo ndi ariko se niyitanga abo bantu Ja.
abo bantu baba bakubwira ko bakujyanye hehe bagiye kugukoresha iki
je bambarira ko bampaye buruse ngiye kwiga hanze
gutyo gusa ukabemerera ni abarundi mbese
Eh, bari abarundi eh
urumva rero ubu banja ndi muri tanzania vrema ndamerewe nabi ni ukuri eme sinzi gusa bogira icyo bamfashije nanjye kabisa none se kuki utasubira mu burundi wanyu
Mu- mu burundi sinorota nsubirayo ku kubera eh
basha iyi manda ya gatatu ikihari vrema sinorota nsubira mu burundi kuko ndahigwa cyane
wowe barakujyanye hanyuma uga- ugatangira ukavuga ngo baraguhiga Aho ngaho harimo urujijo.
kuko mwabo bantu nahavuye ndamenyamo umwe eh
mugabo sindamuzi izina gusa mugabo ku ifoto ndamuzi akorana n'iperereza eh
Eh, sinorota nsubirayo kabisa n'amashuri nahagaritse ndiwaho nyene ahubwo mumbwire abajejwe agateka kazina muntu barabe ko bonkurikirana kabisa
nuko re- reka tuze gufata nimero yawe tuyigumane hanyuma turebe abo mu gateka ka muntu icyo bakumarira turaza kubaha nimero yawe
Eh, mu- muba mumfashije mugabo vrema gusubira i burundi n- hamwe nosubirayo eh
basha noba mpise kuko hariho dosiye imwe y'abantu ba- bariko barishwa mu gihugu c'u burundi je nari nabonye aho hantu bariko ba- baza babajana mm.
hama ayo makuru ndagerageza kuyatanga kuba ku bajejwe agateka kazina muntu rero maze kubitanga baca baramenya ko ari je nabivuze Mhm.
ico kibazo ico kibanza baza kubiciramwo vrema nta n'umwe akizi ni ahantu mu ishamba ni je ndahazi n'ubu naho bo- bombwira je nobajana aho hantu ibyo ari byose dusubiye inyuma gato y'abo bantu bagutwaye ba- ubundi Eh.
ufite imyaka ingahe
jewe eh
mfise mirongo ibiri n'ine
none se kuri umugabo ubwo abantu baragushuka bakagutwara ukemera nta mpapuro bakweretse Oya.
yuko ufite buruse yo kwiga hanze ugahaguruka ukagenda nk'umwana
oya je kuko nabona umenga nibyo ni ukuri kandi ntibompenda kandi baraguhenze
ega nanjye nabona ko turi kumwe n'abandi nkaca mvuga ati bya bindi bya bintu ni ukuri eh
Eh, abo bandi rero sinzi iyo bagerereye kuko twari bane Mm.
Nka- nkaba jewe nije ndagerageza kubarondera nkakoresha iyi nimero ya whatsapp ariko simpava ndabatora eh
Eh,
niyitanga we urakoze sa yego mwombwira nk'abarya ba maragarita barankika ba piyeri mbonimpa ye tuzagerageza Ba- bajya nibo mbona umenga bogira ico bamariye kabisa kuko vrema ndamerewe nabi canke namba mufise inimero yabo je mwoyimpa ya whatsapp nge- tukivuganira
oya ntabwo buretse turaza kureba icyo dushobora gukora urakoze
yego nzosubira ndababaze numve ye radiyo ijwi ry'amerika murakoze.
mu kirundi n'ikinyarwanda noneho na libere ari kuri telefone libere urahura ukomeye
mahoro cyane inshuti yanjye kamirindi warampebye tomasi noneho tura- turumvikanye noneho rero tanga amakuru uhe- Eh, uyahe yego, noneho n'abandi urakoze cyane murabimaze maze igihe kirekire gutekereza nibaza ko wampebye kuko utampamagara tanga amakuru yawe yego amakuru ni meza turashima imana ko imana yadufashije tuka- tukarangiza umunsi mukuru ejo wo kwikukira eh, amahoro yego
Eh, kuko eh, ni ukuri im- ibirori byacu byari biryoshye cyane hamwe ikindi ndashimira cyane byimazeyo nyine icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Mm.
kuko yarabye aga- agash- agashimira intwazangabo zaburije mujya mugambi wo guhirika ubutegetsi bwiwe no- no no kumena amaraso y'abarundi Mm.
ndakenguruka cyane rwose kuko burya iyo iyo uri umubyeyi abana bagakora hama ntu- ntuvuge ati merisi nabonye ko mugerageza Eh, bica bituma ah, aba ba- ba bana batiyumvira ko babona ko ubona we nk'umubyeyi ko bakora neza Eh, hama ikindi nagomba gushikiriza tomasi kamirindi yego uwo mugabo ahejeje kuvuga uh, uh, y- don- donke ni umuntu yize kaminuza Mm.
naho umwana aba ataraheza segonderi ni umuntu aba aciye ubwenge iyo ni miti twumva ko avuze ati ariko aratabaza sinaredi mufashe babana bagahita barankitse bambonimpa iyo ni miti twe kugira ngo a- aje mu mahanga afise izindi izindi gahunda kandi nawe ubwawe wabyivuga ati ndumva ko ibyo bintu birimo urujijo mu by'ukuri nawe wibaza umuntu yiga kaminuza aronse buruse esike yasinywe ko nande ibyo bintu bimeze gute we numva ko ari ibintu by'imitwe ntabwo ni uwo muntu bamurondere a- a- a- abivuge neza bisigure neza kandi urumva ko yiyemera ko yari kumwe n'abicanyi bagiye kwica abantu mu ishyamba Oya.
Aba- aga- ubu abashyira bashyira muri Oya, kabaza yavuze, ngo, eh, genda uretse- haza nta muntu Liberi.
n'umwe ahazi.
Yahabo- yavuze ko yahabonye ntabwo avuze Yes.
ko yarari yarari kumwe Eh, ubu- n'abicanyi none ubu- ubona abicanyi bariko barakerera abantu mutari kumwe ahubwo ubutungane ni mu murondere ko bari muri tanzania aze atange ku- atange ayo mapurebe y'abantu aho biciwe avuga ati nahi naka bamushe bari banaka nayo vuga ngo ngo nta- nta bazi cyangwa avuga ati naretse kubivugira ku iradiyo thomas kamirimbi ibyo bintu nawe ubwawe wa- wabyivuge nk'umunyamakuru ati ndumva birimo urujijo umuntu am- afi- yiga kuri kaminuza yoje mu mahanga gute a- agiye muri buruse hama aka- agaca ava- akava mu rwanda agaca agaruka muri tanzania ayo mafaranga yakoye yakuyeho gute yayaronse gute yo kuva muri kiri mu mahoteli n'ibindi uzi ingene umuntu aca ku mbibe riberi we nibyo ni urujijo reka tubyihorere twamaze guca ubwenge umunyagihugu w'uno munsi ntabwo ndabivuga w'uno munsi si wowe uwo muri katereveni cyangwa ngo nturanituruwa bareke kuza baki- bakina ama- amakanaki harimo akandi ka nyuma tomazi ka miringi yego ariko wanzura hariho ego hariho Eh.
iradiyo bita humura irongowe n'umugabo bita bobo rugurika iriko iracanje cyangwa cyane abarundi iriko ira- iravugira nabi cyane igihugu cyacu twibarutse twebwe nk'abarundi bari mu gihugu hagati Eh.
turasabye muze mumudutumire ko kuri iyo radiyo voix d'amerique tumubaze ibibazo twebwe abanyagihugu kubera icyo bari hanze mu ma- mu bindi bihugu ba- ba- ba- bakavuga amakuru nk'uko mengo ba- ba- barayazi natwe turi mu gihugu atabyo tubona bakaremena nyir'intu bagategura iho nyabwoko mu kanwa kabo bakarifundikanya inyungu babibonamo ni iyahe ntabwo nanjye kubera mbizi iki, eh, eh, humura ni na radiyo inzamba nibyo n'ibintu ibyo n'ibintu bya- by'amacumu bitubabaza bidukomeretsa cyane mu mutima biguma bigomba kugarukana a- a- akahise kabi Mm. riberi we Hanyuma akandi kanyuma oya ako kari akanyuma buretse riberi twumvikane twumvikane Ure- buretse twumvikane wari wavuze ngo ni akanyuma none se ka- a- akandi kanyuma kaje gute reka duhe ijambo Ariko n'abandi nubu- wari umaze igihe kirekire utampamagara nanjye urumva nagomba mu- mbe nkuvuze akandi kanyuma gatoya oya Ibindi ribe byinshi muzehe.
riberi we twumvikane radiyo ni ya Ntacyo bose ndagushimiye. Ni- niba bigarukiye ngaha ndagushimiye mugabo uza- ye urakoze uzatsema nawe abantu rwose batandatu cyane basa.
ye Uzabe urakoze noneho Ndakara- duhamagare erve erve uraho urakomeye erve erve ntawe noneho duhamagare victor victor uraho urakomeye hano yego ni umuhoro namba eh ni amahoro tanga amakuru yawe rero uyasangire n'abandi
afite hariho amainformasiyo twaba tumaze twumva ku bintu by'abaperezida bati twarareba ku- kuri muri afurika Mm.
bijyanye n'ibyo bya- bya- bya indepandanse nyine kubona uburundi u rwanda n'ibindi bihugu usanga biriko birafeta ama indepandanse ariko aba- bagira abaperezida bada- badahe- badaheza icubahiro igihugu cabo Mm.
ku- ku ma- ku maradiyo menshi no kuri yanyu twarumvise ibintu bimaze iminsi bivugwa kuri eh, jacob zuma canke kuri perezida wa- wa senegale Mhm.
biratetse no kubona umuntu ari perezida akaba asa ama- amadosiye muri justice angana gutyo Mhm.
ari muri parti politiki iri novuga yagwanyije cane abazungu bari ku butegetsi ico gihe Mm.
biteye ubwoba kubona umuntu ahubwo bamusubiramo bamuvuga bamusubizayo muri justice mugabo ntahinduke umuntu agacibaza ati none ya ndepandanse ya- yagarukiye hehe Mhm.
ya ndepandanse yagarukiye hehe ya ndepandanse politike ekonomike ju- juridike yagarukiye hehe nimba abazungu baragiye aba- aba- abasigaye ba- ba- ba- aba- aba- ababasubiriye bobo bahinduye iki Mm. victor we
we ye urakoze cyane noneho erve bambwiye ko yagarutse erve uraho urakomeye alo alo wari wagiye he erve Alo. wi telefone izi telefone z'ikizungu na manipi usanga yi- yifuse
none hari iz'ikirundi se ufite
Eh, z'ikirundi twa tundi twa kera nyine batwita utw'ikirundi eee ariko natwo dukorerwa mu bazungu
bakorerwa mu mazu umwana numvise ngo mu rwanda barakora telefone rwanda fone ngo baramonta ama telefone yabo ni hahandi ntabwo bafite inganda zikora amatiyeri poromiyeri
oya ba- baragira montage nuko rero itangira amakuru yawe Mugane twikomereze
yego murako- murakomeye none urumva yego
ejo mu burundi twarahimbaje umunsi mukuru wo kwikukira Mhm.
hakaba haheze imyaka myinshi cyane twikukiye Oh, mirongo itanu n'ine ni myinshi cyane yego vuba ni myinshi
yego komeza none nk'umwana yavutse nk'umwana yavutse icyo gihe ntubona ko baramutama biza buzukuru ye nibyo ndabyemera
rero Eh.
mugabo rero jewe vuba ushima naragiye no muri defile yo kuryoherwa ko twikukiye Mhm.
Eh, mugabo jewe sindi umuntu bya politiki jewe ni umuntu yisengera Eh.
Eh, mugabo kuba kwikukira vuba biraryoshe twarikukiye mu Burundi n'ibindi bihugu byose byo muri Afurika Mhm.
mbese na Afurika na- na na na Sud Sud uheruka no kwikukira Mm.
mugabo rero jewe ico nca mvuga gamejero journaliste Mhm.
ubu harageze ko naho turyoherwa tukavuga uti twarikukiye gose byembo mugabo tukaja turaba bila rero bila bila bila Mhm.
none ko twikukira hageze imyaka mirongo itanu n'ine Mm.
kuva ico gihe mirongo itanu n'ine tumaze gukora iki igihugu cacu kigeze he? ari muri politike ari mu butunzi ari mu magara y'abantu ibintu nk'ibyo Mm.
Eh, nkaca ndaba rero kuva mirongo itanu na kane uburundi bumaze ngira guca mu ngwano nka zitatu ca zine Mhm.
kandi uko imyaka igenda niko ingwano ziza ziri ziri priviola sinzi ingene bivuga mu kirundi
ubwo umuntu yaza mu kinyarwanda twavuga ko ziba zifite ubukana bukabije kurusha iza mbere Eh, ziba zi- eh, ziba zikaze Mm.
rero nkaca mvuga none gabasha iyo independance ituma ari iki ari mu burundi ari no mu bindi bihugu cyane cyane byo muri afurika mugabo bimwe bimwe vuba maratangunda hari ibindi bihugu ubona kameme ko bitanguye kuja ku murongo byubahiriza demokarasi byubahiriza ibindi mugabo nka twebwe vrema naho tuyubahiriza demokarasi turacafise akantu ko gute ka- sinzi kino kita mu kirundi ka rotare kubera ubona tugifise utwo tugorane akantu ko guteba twama tuja ku tuguteba twama tuja kurondera umuhuza twama tuja kurondera abanasiyozi ngo yadufatiye ibihano ngo niyo peni yadufatiye ibihano ngo twe turavyemeye abandi ngo ntituvyemeye ngo uyu muhuza siwe nk'abana urabona nk'abana barwanira imbombo imyaka n'imyaka barwanira imbombo ntibakure Mm.
jewe mbona vrema ariho tugeze n'ukuri sinzi ico mwo kwiyumvira ko namwe mu- mu- muduterera gatoyi mukumva mukaraba mukavuga muti natwe tubona uku yewe nanjye mbireba Kubera gutyo babasha gusa nk'umunyamakuru mbireba gutyo Mm.
gusa hanyuma nanjye sinsobanukirwa impamvu bihora gutyo ariko nanjye ni ikibazo ku giti cyanjye nibaza
yego vrema cane cane muri afurika yego Herve urakoze rero reka dukomeze duhe n'abandi ijambo
yego murakoze namwe mugire umunsi mwiza ye niyo nkuru ari kuri telefone niyo nkuru urahura akomeye
ni amahoro ni amahoro rwose wabwira icyo abandi banywanyi b'ijwi ry'amerika
bwa mbere mbanje kwifuriza abandi bose n'abanyarwanda ko twari tuwusangiye umunsi mukuru uza wo kwikukira yego
bwa kabiri ndashima ko twikukiye ah, independance teorike Mm.
ariko ariko biragoye gutahura kandi ah, imyaka tumaze twayikukiye usanga uburyo bwinshi tubusaba muri babazungu n'ubundi Mm.
Uh, jewe mbona icyari cyiza ni uko independence tukwikukira hama tugashobora kwikorera ibyacu ntitugwe tubateze amaboko Mhm.
kuko igihe cyose tuzokuba tubateze amaboko kuba badukoresha uko bashatse kuko niyo baduha amahera dukoresha Mm.
bazomera ati tutabahaye amafaranga tutabahaye uburyo ibikorwa birahagarara Mhm.
ya independence twashaka tuzosanga yanditse mu bitabo ariko ku kibuga ata independence dufise Eh.
yego niko se niyo nkuru ibyo ibyo byo kuvuga ngo reka mukomeze gutega amaboko kwari- ndi- yego ndabyumva igitekerezo cyawe n- ndagishima ariko rero ntabwo usobanura neza byahagarara gute
Uh, guhagarara ni uko ubutunzi dufise yego tubukoresha neza none se ubwo mwarize bihagije ku buryo nku- uburundi bavuga ko bufite nikel nyinshi buri mu bihugu byo ku isi bikize kuri nikel bushobora kuba ari n'ubwa Yego.
kabiri inyuma y'uburusiya hari abantu bigeze biga guhindura nikel ngo bayikuremo ibi b'abarundi babi- bayikuremo ibindi bintu bi- bi- bifitiye akamaro abanyagihugu hari ababyize
okay ubusanzwe ikibazo dufise si We, uko banza habuze usubize.
ababyiga.
Eh, turafise incabwenge turafise incabwenge nyinshi mu burundi turafise abana bitagi irihera amahera bakaza kwiga hanze kandi baza kwiga ibintu bijanye n'ubuhinga hanze Eh.
n'ivyo bihugu by'abazungu nyine eh Eh, bya- bikwiye yuko rero abo baje kwiga bahabwa akanya ko gukoresha ubwo buryo bafise Ah.
ikindi korohereza abanyamitahe bazana bazana imitahe mu burundi Aha.
kugira ngo n'uje agize icyo yotera mu kwimba emikeri Eh.
yoroherezwe hama buhingurirwe mu burundi natwe tugire icyo turose ko nk'abarundi hama tubone ku- kugira kwikukira gukwiye Eh. Niyo nkuru urakoze.
murakoze cyane kamirimbi Ye. Ijwi rya Amerika muri Isanga Thierry nawe turi kumwe. Thierry wiriwe
Mwiriwe neza.
vuga cyane.
Mwiriwe neza.
Yego yego uratangaza iki?
Eh nazo mu bwa mbere gukeza abarundi baraye bahimbaje umunsi mukuru wo kwikukira.
Mm.
Cyane cyane intara nshasha ya Rumonge.
Mhm.
Hanyuma ikigira kabiri Mm.
Mereje kumvira umuntu yagize kuvuga yuko bamuhenze ari umunyeshuri wize kaminuza Mm.
rero nibaza ko yagufi no gutwenza abantu ariko Mhm.
kuko nibyo kumvikana ko umunyeshuri yasohotse kaminuza akaba yarayihegeje ati aka bakamu nk'uko yagize kuvuga Mm.
ni ibintu bidatahuritse ariko niba byaramushyikiye naho Mm.
nibaza yuko ahubwo yagerageza agatanga umuco kuko ndiko ndumviriza amakuru avuga kenshi baravuga yuko hari abana bariko barajyanwa hanze gukorerwa ibikorwa by'ubuja Mm.
Eh, baj- bajyanwa mu bihugu bya kure ba- ntibasubire ku- n'ababyeyi bakagenda bakabakoresha ibikorwa biteye isoni cyangwa ibikorwa by'ingufu badashoboye Mm.
rero uwo muntu amaze kuvuga yuko nawe ibyo bishatse kumushira kandi akaba azi ababimukoreye Mhm.
nibaza ahubwo ko yari afite intumbero yo gutanga umuco neza eh, yu- y'ingene ibyo bintu bikorwa cyangwa y'ukuntu azi neza baba babikora Mm.
nibaza rero yuko icyari cyagombye kuvuga eh, ko kuvuga ko ukuntu bigenda hanyuma ababigye bakagira bagatohoza hanyuma baka- bakagaruka nabo baba bagiye kuko numvise ko umenga arazi n'abagiye bariyo niba we byarashyitse ashika iyo yari ajyanwe ariko numvise yuko hari abo yavuze bagiye Ye Thierry urakoze.
Eh, abo nabo nimba ari abarundi abarundi ba- bari kugerageza ba- bakagira ba- bakamubaza bakagarukana ibyo ibyo bibondo by'u- by'uburundi byagiye hanze gukoresha ibikorwa bitari byo
Ye urakoze cyane rwose Thierry.
yego ndasuhuza abari mu burundi bose Ye. Noneho duhamagare Emmanuel. Emmanuel urahura akomeye. Telefone ya- ya Emmanuel yacitse noneho duhamagare Roger. Roger wiriwe.
ndatanze mwaramutse nyakubahwa tumazi kamere ndazi nkaho ndazi ngaho ye muri amerika ko ari mwaramutse zita saa tanu iri hafi Na- ni- ariko rero radiyo yawe iri kuvuga cyane ku buryo amajwi atugarukira Wayi- wayigabanyije ye ubu ni sawa noneho amakuru yawe rero nayigabanije rwose yehe tutanga amakuru yawe yabwira abandi banywanyi b'ijwi rya amerika
uyu bwa mbere ahubwo banza ndamugize uwo munyakubahwa ari mu bino bw'ibyuma nyakubahwa innocent arakumva cyane inosenti we baragusuhuza roje rwose gukomera yego komeza umbona umbona yadugije ibiganza yego
aho ni iteka cyane ye komeza rero hanyuma hanyuma nyakubahwa tumaze kamere yego
ubwa mbere baba ndakubaze we waranyemereye ko tunyakura mu biganiro twisanzure eh
utabikoze
yewe akanya ntabwo karaboneka ariko nk'uko nabikwemereye rwose nzabikora Ya.
uzangaye guhera ntuzangaye gutinda
oya wowe ndakwemera cyane ndakwemera Yeee.
kubera umeze neza cyane yeee
Eh, hanyuma nyakubahwa tumaze kamirindi yego
yewe nagomba mvuge ku byo bijyanye eh, n'abantu bamwe bamwe bakatamiye abanyepolitike bama bashaka kutozanamo ibintu byahise ukaza wumva ngo ngo intamango yabaye ngo mu mirongo itandatu na rimwe irindwi na kabiri inani n'umunani icyenda na gatatu nka twebwe turugwaruka uca usanga umengo bari kwatuzanamo ibintu tutabonye akahise ugasanga eh, bamwe bamwe baca bakora umengo bafite imitima y'inyamaswa rero nosaba ko izo mvugo ahubwo wowe nk'abantu baba batabibonye boreka kuzababizana kuko twebwe ngo turi burundi bw'ejo ego hanyuma kuko ibikorwa biratubabaza cyane eh, aricyo gituma nkaho usanga umuntu usanga yibuka mbe- ntabwo wamwibu- bamwibutsa ugasanga nawe agiye kubikora biturutse umutima mubi abantu bamwe bamwe bazaba bigisha abantu ngo mu mirongo umunani asanga n'umunani ngo habaye ibikoresho usanga na wa wundi wa mwana avutse n'uwundi ugasanga azokora yandika abisoma mu bitabo ugasanga nawe eh, a- avuga ngo na- na kera byarabaye na gendo bikora urumva ko iyo aba ari kambi ariko ari kubaruka Eh, roger ndagushimiye ko ibyo bintu byoreka Yego.
boreka kuza barabyigisha ye roger urakoze rwose hanyuma ikindi ikindi wanzura ariko
ya inanzura hanyuma jya ntabwo bavuge ku bijyanye eh, n'abantu bajyanye na- n'abakozi bakora mu nzu Mm,
jya nama ntakigarukeho kenshi hari abantu be- bagize iminsi ugasanga wowe uvuye ngaha muri izi kake za- zo mu buraro ugasanga ugiye hariya eh, zo mu Ka- hariya mu kamenge kinindo ugasanga ufashwe n'abantu umugwi w'abantu batari n'abapolisi bagashaka kubaza ngo wowe ukora he ubabwiye ko uri umukozi wo mu nzu bagashaka kubwira ngo zana kasike i- i- i- y'akazi kawe rero ikintu akavuga ati none bere kaje kingani twebwe abakozi bo mu nzu umuntu wese atagenda afite ikarte twe- mbega ibyo bihumbi umunani twabikura hehe eh, byo kugura eh, iyo karte ndangakazi eh, iyo ngaha kandi baba bashaka yuko tuyigura Mhm.
tubwire imigambi bariko baratugira kugira ngo natwe tumenye nitwayigura kazoza kacu kari imbere kandi ari kotisasiyo muri imsesi bazogira bazoturiya tubimenye kuko twebwe turi ba bucangenda urashaka kuba uri muri mutanganoro cyangwa ugasanga uri mu kirenga cyangwa ugasanga uri mu gihosha ugasanga birahindutse mm.
rero rero twakaba yuko ibyo bintu wowe utubwira muri nacyo cyane yabadoda intwaro cyane cyane jewe narumvise ko n'umushi- n'umwunganizi w'umushikirangwa hagati mu gihugu yavuze ati aba bantu bazoza babaka amafaranga mu gihe Mhm.
ariko bwa bikaba bibera mu gihugu none ko batabahana twebwe abantu nka twebwe usanga baguma badutoteza n'ibiki yewe icyo kibazo ndibwira yuko abategetsi bacyumva kuva mwatangira kukivuga kuri iyi radiyo buriya bazakibonera umuti urakoze cyane
yego ariko kamigiri Oya, reka duhe ijambo n'abandi roger yego ndakanga kwasa kubona ye
ntabwo nkunda kuyimarira kandi nzu ubwabo usibye ko na telefone yawe twebwe tutayumva neza utubabare duhe ijambo n'abandi
oya je niko nkumva Oya, radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda reka duhamagare noneho enoke enoke wiriwe neza
Mwiriwe Thomas, uratangaza iki enoke we
mbanje gushimira ijwi rya Amerika ko aka kanya i- ibasha kuduha twega abarundi yego
ego hama nagomba nipfurize umunsi mukuru mwiza ku barundi bose bose iyo bava bakagera iyo bari hose mu mihingo yose yego
ego hama nkaca nongera nkashima Mhm.
eh, ku vyerekeye ubushimwe nyakubahwa perezida nkurunziza yatanze Mhm.
hariho umuyobozi wa mbere yigeze kukivuga Mm.
nanje ngomba nubigire Mhm.
hajya bama bavuga ngo umukozi ngo abegwa n'impembo Mm.
Eh, nko ku bantu bagerageje kuburizamwo bijya kajya kabi kabishe ko ku itariki cumi na zitatu z'ukwa gatanu no ku itariki cumi n'imwe z'ukwa cumi na kabiri ni ukuri bari bakwiye agashimwe koko Mhm.
haca mvuga ati akomeze abiyumvira ko yiyumvira ko n'abandi bantu bato bato rwose hariho abandi bantu bato cyane nk'abatwe dukenye aza aratwiyumvira ko natwe nuko murakoze cyane enoke nawe urakoze cyane
sawa tomasi muragize neza ye muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare adela adela urahura akomeye
yo ndaha ndakomeye cyane kamirindi vuma ndashima kweri ndashima yego sangira amakuru yawe n'abandi
murakoze cyane rwose ku ijwi rya amerika ikintu nashaka tuvugeho nubwo ntariko eh, na- ni ukuvuga nashaka tuvugeho iki kintu amakuru mfise Mm.
nayo iki kintu c'itariki imwe y'ukwezi kw'indwi ejo haraye havuyemwo twaraye duhimbaje ni ukuri aho mperereye twarahimbaje ariko nkagira nti nibwo twahimbaje uwo munsi mukuru nk'ay'ukwikukira k'uburundi em, ikingo c'imyaka mirongo itanu n'ine rero mvuga nti ntitwayihimbaje nk'uko byategerezwa kuba bikwiriye kuko abarundi eh, bishitse aho mperereye turi mu bukene bumwe budasanzwe buzura inzara ni ukuri nta byishimo nogira ntibirahari ku kuri uwo munsi mukuru twaraye duhimbaje vuma dufise ubukene bumwe budasanzwe Mm. niko se Hama adela ikindi nacyo adela nashaka guca ntangaza Adela.
reba ahantu mperereye turaheraniwe amafaranga ku byerekeye ikawa yo mu mwaka uheze Mm.
eh, gushikiriza isaha tutararonka rero nkaca ngira nti ku babijejwe ku rwego rw'igihugu baraba ababaguzi bagura ikawa bigenga kuko sinibaza ko bashobora kugura ikawa y'abanyagihugu bo toba bafitaniye amasezerano na leta Mm.
turaheraniwe amahera atari make atari make ku barimyi baho mperereye hanyuma igisata eh, kijejwe ikawa mu burundi kirabe neza aba bantu bagura ikawa ngoye kuziba abanyagihugu kuko uri nk'umunyagihugu ukaraba ikawa ngene icokeresha hama bakaca baguherana amafaranga umva ntibimeze neza tomasi no ku ruhu ye niko se adela u- u- nk'uwo munsi wo kwikukira wa- wabanjirijeho kuri wowe ku giti cyawe u- uri mutoya ariko ubona hari akamaro kwikukira byakugiriye wowe n'umuryango wawe
yo murakoze cyane kumbaza icyo kibazo mu izina ry'imana ndiko ndaba eh, kuri jewe ku kibazo mumajije muti uwo munsi mukuru wari akamaro wamarije ni kanini cyane ni kanini mfite imyaka mike mu bwabo ndiko ndaba ukuntu kuva mvutse nkasi ubwenge eh, mvurira ku gihugu cy'uburundi nkaba eh, n'agasokuru baje bambwira byarasinziriye kinini cyane rwose mugabo ni uko hari abantu bamwe bamwe ngaho mu gihugu ushobora guhura bashaka kugarukana ibyo bintu by'ababirigi bagiye badukorera abantu nk'abo eh, abo bantu barwanijwe kubwira turonke ntayo yo kwikukira hariho abarundi nyine baciye bagaruka bashaka kuzana ibyo ibyo bintu ni Mhm.
bamwe bamwe ye kariyo kubayo yego adela urakoze
yego ariko mudusikanire iki cyiyumviro cy'abantu duheraniwe amafaranga y'ikawa naco ni ikintu ki- ki- kidasanzwe n'abanyagihugu baguma bavugaho baguma bavugaho ko duheraniwe n'ukuri si byiza i- ikawa iracokesha cane ye nda- ndagushimiye cyane rwose urakoze adela
yo nimwe mwakoze ku ijwi rya amerika mubandanye mutera imbere cane rwose yego namwe ijwi rya amerika ye duhamagare jean marie jean marie urahura akomeye
yego ndaho ndashima yego asangira amakuru yawe n'abandi
jeraga nsangira amakuru n'abandi ku kibazo kijyanye n'isukari eh
ko numvise ejo bavuga mu makuru ko bayidugizaho amajyana itanu ngo ibihumbi n'amajyana indwi Mm.
nkaho mperere nkaba mbona ikiro kigurwa ibihumbi bine none cyeza byaradutangaje cyane kumva ngo igihe igihumbi n'amajyana icyenda kandi nka- natwe nkaho duhereye ikiro kigurwa ibihumbi bine noneho bwira abategetsi Iyo- aho uherereye bazabirebe
jene waza nk'abijejwe ko waba bivuga mu majambo gusa ngo tuzogumira amajana icyenda mugabo ntisohoke ngo ipfe iyo- iyo iri muri sasumo tukavyumva ku maradiyo gusa wowe herereye hehe se halo yego jene mereye mw'isare eh ubwo rero aba- aba- aba- abayobozi banyu bazabireba impamvu bi- bidakunda ababijejwe bakaraba ico bokora kuko kw'iradiyo twumvise ati igumira amajana icyenda ca tuvuga ati nibura buri natwe nk'aho duherereye yoba iri nko muri bibiri n'abiri canke n'atatu kura iba baba baranguye nabo n'abandi ariko birumvikana yuko ibiciro gutandukana gutyo bidasobanutse
Eh, mugabo wumvise hamwe ngo igumira amajana icyenda ahandi ibihumbi bine birateye ubwoba birateye ubwoba nibyo
hama iki nagira mvuge hari umunywanyi yakuye namba yitwa umwe yavuga ngo ariyamirije nko muri Burundi sinibuka izina ryiwe Mm.
mbona agenda amubwire namba ariko aranyumviriza amenye ko isi idasakaye nawe nyine imvura yomunyagira kuko kuvuga ngo bi- na- ndabikwiye ko urya muntu ariko aravuga ngo avuga ingorane ya- zamushikiye Alo? Birashika ndagukurikira akaba yavuga ukuri eh, birashika akaba yavuga ukuri cyangwa akaba yariko arabesha mugabo ujya mu wundi nawe prema yavuze arashikuza bijya si- sizajye yoba yoba bijya ariko aravuga ko bari ukuri Mhm.
kumbura ugasanga nawe ariko yavuga ngo ni imitwe ariko arakintu ugasanga ibyo avuga ni ukuri yego umuntu ashobora gu- ashobora gu- gu- kugira ingorane nku dufate nk'ubashobora kuba yavukiye ruguru mu misozi Mm.
yamanuka nk'ibujumbura bakamuhenda aho ni bujumbura ashobora kuba n'abantu baguhenda bagira gute kubera atabazi ubuzima bwaho ngo bamuhaye amaburuse n'ibindi agasanga yagiye muri ubwo buryo Eh, jean marie Yewe ndagushimiye mba- yego yego murakoze ye ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga habyarimana nawe ari kuri telefone habyarimana we urahora akomeye
turashima uwiteka by'agateganyo kuki by'agateganyo habyarima
Eh, hariho abatu- hariho abo tubaye ku kintu twita ngo ni tanjante mu gifaransa ku magendera mu kirundi tanjante ko ariyo muri matematike ego nayo Eh.
nabivuze gutyo nyine nayo nabivuze mu kirundi nti ku magendera
ye ngaho urakomeza usangire n'abandi
Eh, nagomba mpere kuri ku bijyanye n'umunsi mukuru w'ejo Mm,
ego benshi baravuze ngo independence turayumva twarikukiye mm.
ariko jewe uko tuyibona kugeza uno munsi nabona ntitwayikukiye ko twese umengo niyo abantu bamwe bamwe bafite inyungu zayo ko siko turaraba nk'abantu u- ejo bahora badefira mu myaka yahera uzavuga ngo hadefira abantu bake tukaraba ibibazo biba bihari tukabibura ikintu kibituma bavuga gutyo idefire yahora imara nk'umunsi wose igata imara iminota mirongo itatu mirongo ine waje usanga sekiriti ihari abantu aho bari guhonyora bakakubuza ngo ahantu ntihango ntuhaje ngo nuko nuko nuko kaburimbo ibituma icyo ari cyo Eh, hanyuma hanyuma nkacanja ku kintu kijanye n'isukari naco yego isukari isukari bavuga ngo isukari bavuze ngo yaduze igiciro Mm.
rero kuyiduza igiciro kuri bagiye kugumya amajana icenda kandi bakavuga ko iriho none abanyagihugu rero uno munsi ntawe bigera babona ariko bakaguma bavuga ngo iriho bagomba kubaza yego tubarize nk'abantu babijejwe Mhm.
ko buvuma batubwira ahantu bantu bayishora hanze cyangwa mu bindi bihugu uko twibaza ko biba bija hanze ita- itaboneka muri iki gihugu cy'u Burundi uko benshi barayifuza bakayibura ariko abanyagihugu bato bato nta n'isukari tukirya natwe tumaze iminsi mu mafungo nta n'iyo turonka ubu isukari twaraheze
U- nkaho umaze igihe kingana iki Ama- utarya isukari Eh?
nkaho umaze igihe kingana iki ut- yego umaze igihe kingana iki utabona isukari
asha ndakwiga amezi nk'atandatu utabeshya
ni ukuri isukari karabaye yaka ni nk'igitoro
eh ariko numvise n'amamodoka aragenda inyuma yawe
aragenda mugabo urumva yega babura ni- abantu si ukuvuga ngo bose buca babura bose eh ni bimwe ni bimwe navuga ni bitanjani bagendera ku ma ku mahano buzenya ku- ku gwembe eh kandi abantu bose ntiboronkera arimo barabyumva hariho abakenewe kuronka n'abataronka hanyuma ikindi naco yego ikintu kijanye na kijanye n'ibiganiro aha Ibi- ibiganiro baravuze ko bitegeza gutangura baki mu- aho muzenya umuhuza yavuga yavuze yuko mu ndwi zitatu bazaba basubiye gutangura ibiganiro Eh.
bageza kuri ino saha hakagira hera ukwezi n'iminsi batarapanga urere y'ibiganiro Eh.
izi ko bariko bararondera yuko abanyagihugu yuko abanyagihugu barindiriye ko tumera nabi tugapfana yuko n'ubundi mengo ntaco tukimara igisi ngaha atari inyungu ya bamwe bamwe ngaha muri iki gihugu cy'u Burundi baba bayifitemo inyungu mengo t- hariho abantu tumeze nk'abapanga mu bisanzwe muri iki gihugu cy'u Burundi ntitubona n'amakungu ico bariko aradufasha Aha.
kugeza uno munsi kuko ibiganiro bariko barabivuga nta nyungu kugeza uno munsi turigera tuyibonamo ese abo ngabo uvuga Burundi ntaco tubona ariko bamarira igihugu niko habyarima abo ngabo uvuga bafite inyungu zabo ni bande
eh
abo ngabo Abari hejuru uvuga abategetsi batwara igihugu
eh ubona bi- bashaka kuja mu biganiro
none se nibo n'abari bagomba muri ku- opposi- n'abari muri opposition bose eh ko naco ubona baba bahunze baba bari muri igihugu cy'u naco ariko baramariye abanyagihugu ahubwo bagusa babateze mu mahanga eh
kandi amakungu n'amakungu aguma avuga ashigikira a- a- a- ashigikira ntaco ariko aratwereka tubona mugabo abanyagihugu nibo baguma bafise ingorane kugeza uno munsi Habyarimana, ndagushimiye.
leta amakungu biba ariko aratumarira ejo imije kutumarira cyangwa ibyo biganiro bavuye yuko atabiriho hanyuma abanyagihugu twemere tugume muri ya ntubyenya nta kundi habyarimana ndagushimiye cyane
yego namwe murakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mwese mwese uko mungana ndabashimiye rwose byimazeyo maze mukomeze mugubwe neza ku ijwi ry'amerika